I greet all of now. Welcome back to another episode of Ann Talks. And today, as today being Friday, so go start dey talk about all the things wey be shele for twitter this week all the missions all the gist everything wey be happen for twitter na im go talk about this week now but before we start to dey talk about all these things ma first give una one fine gbedu wey be say una go take use whole body for this time as per say today na friday ma we give una one gbedu after the gbedu we go come back come continue the show. thank you baddest, the baddest, baddest, baddest, baddest. The baddest, the, the, the, the, the, the baddest, baddest, baddest. Anyway, welcome back to hand talks i believe say una don jam to dat gbedu una don gbese to dat gbedu okay and the person wey bin do dat gbedu wey bin dey hear wey be wey be say e dey hear kirikirikiri gidigidi the person wey bin do am na no other person but dj pj and wetin he bin do am for He bin do am as per say davido birthday bin come He come do am give davido talk say na him birthday gift to davido be that and that one na him make davido talk say ah this guy don do me better thing davido come give am one million naira say make e take use am whole body so congratulations to dj pj wey be say just cash out from davido mo move on to our next matter. Our next matter for today na matter of Burna Boy. We been hear am for Twitter earlier this week wey be say after people don go sleep, the next day wey be say we been come online for Twitter, we come been dey see am say Burna Boy go dey cheat on top im girlfriend wey be say her name na Teflon Don. And ah, how we na how we take know say im cheat on im girlfriend? The person wey e been cheat on with her, her name na Jopel and she be twenty-three years old. Na she come talk say she and burna boy don bin dey date secretly for two good years say na two of dem bin dey enter each other before before burna boy come go for sef london After he come go for sef london he come come back come meet her place come tell her say and you wan continue all the things wey be say dem dey do before and now dey come continue to dey date for two good years and for her for her mind she talk say e don affect her in so so many ways we no know which way the thing take affect her but she talk say e don affect her and she she no fit keep am against her mind because she wan make people know wetin dey happen within with her and burna boy she no wan make people dey see her as small thing again she wan make people know say she sef na babe she be so she come comot come talk about wetin she and burna boy bin dey do she even tok say burna boy bin call her im sweet salon jollof oh mo una fear nigerian men my sweet salon jollof and you know say dis man na another person husband dis man na another person boyfriend but no be our place to dey judge am we go just tell una the gist wey be say dey on top twitter dis week na be the only thing wey we go say we go give una ó sùn ó gọ ó Osu ó gbà ó sùn ó gọ ó jí ó gbà pẹ́ ẹni tó sùn ló ẹni tó jí ló gbà pẹ́. feel my face no more I can feel my legs no more mo ti yó pa mo dẹ̀ máa jó pa olùpa yahooze ó mẹ́tẹ̀ ìwọ́n sùn ó ń gọ̀ olùpa yahooze ó mẹ́tẹ̀ ìwọ́n sùn ó ń gọ̀ ó ń kàn play kàn play kàn Olukpa Yawuse Omete, the Wasun Ungo Ungo As una know, for stop this same Twitter matter. Now we been here say dem be do election for this week, this same week. dem be do election for who be the secretary queen who be the secretary king and who be the secretary living queen we not say if una dey hear shekpeteli that mean say people wey be say dem bin dey chase clout most of the things wey dem dey do for top twitter na just to dey chase clout no be say dem get con ten t o but na just vice and to dey lie lie lie lie lie lie up and down so dem come select your kind people dem come give this like this like, people talk say na dem be the nominees for the shekpeteli king and shekpeteli queen and then the people wey be say dem don retire to dey chase clout dem give them another opportunity say make people vote make we see the who be the best queen who be the best past queen who be the best past king and now for this election wey bin dey do Now we come get say for the queen or the people wey dem nominate for the queen or dem talk say papaya x say she she be one of the nominees for the sepeteli queen people. dem talk say doyin sef dey vivian rora wey be say all her shoes na made in london she sef she dey you know you know say if we dey talk about this kind thing wey we talk say all our shoes na made in london una suppose understand say na just aba made we dey talk about all our shoes dey get k leg everything dey get k leg even our picture eh, sef na to dey use photoshop dey enlarge our hips come enlarge everything wey dey around together but that one na matter for another day apart from all those people dey talk say even other crotchet dey other wey be say our own hustle na to dey do crotchet wey be say sometimes Her brain is packed, they make her they talk nonsense for Twitter. She said she be nominee for the Shekpeteli Queen. After the election, wey be say election tough, as the election be dey go, as the election be dey go, na we come see say dem begin start dey rig this election. People come dey talk say vote for this person i go give you two k and people bin dey vote for am dem dey give dem two k but after as the election tough like that wey be say people no wan gree for each other na papa yes finally win na she come win talk say na she be the queen but before papa yeah, ex win the person wey be organize this battle person wey be dey organize this election wey be say im name na alhaji bedles smalley wey be say na im be the president of violence fc papaya eggs come dey attack am come wan drag am inside mud but alhaji bedless money no gree him talk say him no go gree He stand him ground drag papaya eggs too inside mud wey be say last last papaya just block am comot from twitter she block am comot from her twitter list for the men sef for the guys sef we get different people. wey be say dem be dey contest for dis position we get damilare wey be say im own na cryptocurrency na cryptocurrency na im be im second name im dey use twitter dey chase clout wella wella we con get something special im sef as e dey special so na so im brain dey special you know say ah, anybody wey be say im name get special for the back im go get special bring special talent im own talent na to dey chase clout from morning to night we con get waspapping wey be say im no get any better. tin wey be say im dey use the brain thing that to dey talk about nonsense for dis twitter we still get shola shola wey be say na just recently na im release am comot from jail o oh, because im be open parody account for president for past president goodluck jonathan It could be the true president goodluck jonathan Why for top twitter you see say it no get sense could come off from jail still continue with this in cloud business because it be like say the cloud business been a payer. so at the end of the day na waspapi na we see say him na him be dey chase clout the most for twitter and na him be win and as i, as I don talk before na papaya x be him queen so dat one don finish be dat we don get our new queen and our new king for shekweteli twitter and for di pipo wey be say for di pipo wey be say dem be nominate tok say na dem be di past past queens of Shekpeteli. We talk say Dr. Tools dey there. We talk say Motara dey there. We talk say other people said dey there. But at the end of the day, even Motara wey be say her name don travel go Obodo Ibo where she she never go. Na Dr. Tools still win am o. So Dr. Tools na im be the past past best Shekpeteli queen wey be say we be get for Twitter and all these people, i tell una congratulations o oh. una don win i pray say una go continue to dey win like this. so na im be that for shepeteli decide for twitter this week so before we continue this one now i go like mo oh, hear anoda gbedu more oh, take all am whole body before we give una the last gist wey be say we get for today And now we go wait first, more we'll go listen to another do. more we'll take our whole body before we continue this our show. So more now go follow me as we go listen to another Gbedu. Obligo Gigi Fresh Folele Damn. no fit live a nigga kó lóhun lọkọ síta láyé láyé Mama te mi rárá. betty no fit hate my mother Kolo lóhun lé wọn síta láyé láyé mama te mi kọ́. one day I come from the ghetto so get you ghetto so ghetto oh ghetto dem forget. Yeah. when i give my attack oh you defend. Set to your defense, oh, oh get to them forget yeah. Sure you sing fast when they go Gale. chance, my brother. For this life and another life. Life. Suddenly from good and better, you know, easy, me bitter this bread no be akeke. Ooh, ooh, una welcome, oh. una welcome, oh. una welcome, oh. eh, una welcome, oh. una welcome, oh. welcome back. Okay, I agree, una welcome back to and talks. As long as say you don't stay here to this time, you deserve three busa. I give una three good busa, busa. Bosa, Bosa. Welcome back to Ant Talks. So now that jam wey be say you be the year. Now davido and mayokun be sing am together At the name of that song na the best wetin me i go tell you from that song be say now you be the best o oh. no really, make anybody tell you anything We say no true Now you best na you be the best e no matter where you start from e no matter where you come from na you be the best okay so we dey go to our final final gist for today and this gist na matter wey be say bin dey trend for twitter for like good two days we bin see whatsapp chat of one girl and her boyfriend wey be say the girl name na jumoke and the guy name na um, na femi actually dem don bin dey date for a long while wey be say femi bin get job im dey provide everything wey jumoke bin want as per you know as nigerian girls take be wey be say dem dey bill dia boyfriends unnecessarily so jumoke don bin dey bill am dey collect things wey be say she want from am but three weeks ago na im dey come talk. say make femi no come work again as femi no come go work again he no come get money to dey give jumoke like im dey give her before and as nigerian babe wey jumoke be jumoke talk say she she no fit continue with that relationship she tell femi say she oh she don tire she don get pesin wey be say im go dey take care of her as per say Femi no fit take care of her again. Dem talk say na Femi dey break pipu heart o, oh. but dis one na Jumoke bin break Femi heart. Na di mata na im we bin dey settle for Twitter all dis days. But last last we come see am say Jumoke no be real babe because if Jumoke na real babe, she no suppose dey with Femi for money and na dis kind time wey be say things hard na she suppose stick with Femi talk say yes I dey with you oo oh. titi lai lai but no as per say na the money na im na im dey attract her to Femi before na im she come leave Femi stranded and Femi no know say she wan go before but Jumoke just block Femi comot for WhatsApp like that Femi still dey ask say ah ah what of the children wey we talk say we go born for Dubai no vex o Femi Dubai plan don dey cancelled o she don get another bobo wey be say you go dey provide all her needs for am i wish you say may you get love and light May you meet another person wey be say go love you wella no be for your money but for anything wey be say go love you with everything wey dey inside of you so and now i wan give una one special gist as per say today na friday different artists don come up with new new new gbedu wey be say they wan make we take am use celebrate our friday and our, uh, and all these artists we get files. wey be say files. will be record a new song with nini ola wey be say dem be call the song squander and we get mayokun wey be record a new song this same wey be release new song this same friday we call am your body still get rema wey be say im release new song im release new song wey be say dem call am peace of mind fireboy and peruzzi no dey left out o oh. They release new song wey be say dem call am "Salty Love. And finally, we still get another one wey be say im name na Buju. Im release new song say im name na So Lovely. So una fit check am out make una see the gbedu wey be say e go dey vibe with for this Friday. As per say some of us no get night vigil wey we wan go for today, make we sit down for our house, make we drink wine, dey vibe with these songs. So okay na for dis place na go call am a night today yo i hope say una don bin hear all dis gist and una dey happy as i bin give una dis gist today i just wan talk say thank you say you lis ten to dis point na you be the main main main main main mvp and i give you three gbosa gbosa gbosa gbosa. thank you well well oh, I no take am for granted make sure say you share this link to your people. make sure say you tell your friends say make dem come lis ten make dem know the latest thing wey happen for twitter this week Oh, na for this place na i go sign out but before i sign out i go give una one good gbedu wey be say una go take am whole body wey be say una go use am vibe as i end this podcast today Oh. Thank you say una tune in. Thank you for tuning in. Mo dupe gan o. Na go day. And na for this place, I go talk say Anne is signing out of Anne Talks. Thank you so much for tuning in. I really, really appreciate. Have a wonderful weekend. Bye. follow around Every other day they for your yard. follow you about. Y'all when you walk down the highway they make men easy. Girl, when you walk down the highway, spiritual men don't deal with. faith. Your problem, it's a problem. This problem, it's our problem. The boys, them, that we go solve them. We go join them together and solve them. Yeah, you don't tire, girl, that's why I know say you don't tire. Every other day, every other man say they're on fire. On that, on that. the chum chum chum chum chum. Waka waka, baby. ọmọ yorùbá lẹ́mí I got too much swagger. ọmọ I come with swagger. I'm the king of the swagger. yọmọ kẹ́ ta ló ń sọ̀rọ̀